murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwabonye butandukana ni thomas kamirindo basuhuza uyu munsi ni kuwa kabiri itariki ya gatandatu ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muratwumvira kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu rwanda imyuzure yononnye ibintu mu burengerazuba bw'igihugu nubwo hari amamatera yagiye a- abura ariko nyine nka bamwe bari kugenda nyine bararana kuba ibikufi ari byo baduhaye bwa mbere mbere y'amashuka ni uko ari byo im- hano haba imbeho nyinshi cyane uyu ni ingabire karina umunyeshuri wiga mu ishami ryo gushushanya mu ishuri ry'ubugeni ecole d'art ku nyundo mu karere ka rubavu amakuru yo mu rwanda kandi ni abayobozi b'amasengero batawe muri yombi naho mu burundi hari ikibazo cyo kugurisha abantu izo ni ingingo z'ingenzi amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari arabanzirizwa nayo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na aloyizi bigirimana urakoze thomas tuyahere mu karere amashyirahamwe arenga cumi aharanira demokarasi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ahamagarira abanyagihugu guhagarika imirimo ku munsi wa gatanu kugira bagaragaze umubabaro w'abantu babo bishwe n'abajejwe umutekano mu gihe cy'imyera- imyiyerekano yo kwiyamamariza yo kwiyamiriza perezida joseph kabila gloria senga wo mu muhari wishinze guharanira ihinduka muri rdc ari wo ruca yavuze ko ako kamo bagateye mu ntumbero yo kwibuka abafiriye ku rugamba baharanira ubutungane ukwidegembya hamwe na demokarasi mu kwezi kwa kabiri guheze itariki mirongo ibiri na zitanu abantu babiri barishwe barashwe mu myiyerekano yatunganijwe n'abakatolika yabaye imyiyerekano yo ku nshuro ya gatatu abantu cumi n'indwi nibo bamaze gupfira muri yo nk'uko byashyikirijwe na ekleziya katolika hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu oni igihugu cya sierra leone kuri wa gatatu kiratunganya amatora y'umukuru w'igihugu ay'abashingamateka hamwe n'ay'abakuru b'imitumba umukuru w'igihugu akiramutswa ari we ernest bayi koroma wo mu mugambwe all peoples congress azoba arangije ibiringo bye bibiri yemererwa n'ibwirizwa shingiro ukwiyamamaza mu gihugu cyose kwabaye mu mahoro n'umutekano ikimenyamenya cy'uko umutekano wasasagaye muri, Let- muri sierra leone kuva aho harangira intambara y'abenegihugu haraheze imyaka cumi n'itanu mu gihe abakandida mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ari benshi bahiganirwa ico kibanza abakurikiranira hafi ayo matora bavuga ko bishoboka ko ku munsi wa gatatu ejo atawuzoshikana amajwi mirongo itanu ni- n'atanu ku ijana asabwa kugira umuntu atahukana intsinzi ibi bizotuma hatunganywa ikindi gice cya kabiri cy'ayo matora abategetsi ba koreya y'epfo bavuga ko umukuru w'igihugu cya koreya ya ruguru kim jong yun yakiriye intumwa zo ku rwego rwo hejuru zarungitswe na perezida wa koreya y'epfo ejo ku munsi wa mbere kandi bongera basangirira hamwe ni mu twigoro twa kidiporomasiya bamwe bizigiye ko ari inzira izoshikana ku biganiro amaso mu yandi hagati ya leta z'ubumwe za amerika na koreya ya ruguru izo ntumwa za koreya y'epfo zari zirongowe n'umuhanuzi wa perezida moon mu by'umutekano ari we chung eyui yong zashyize rero i pyongyang ejo ku munsi wa mbere zivuye i seyure chung avuga ko ibyo biganiro bizotandukira ibizohuza koreya ya ruguru n'amakungu harimwo na leta zunze ubumwe za amerika muri ako karere nyene ubushinwa bwahagaritse icyifuzo cya leta z'ubumwe za amerika muri oni cyo gufatira ibihano ubwato mirongo itatu na butatu hamwe n'amasosiyete mirongo ibiri n'indwi yagirizwa na leta zunze ubumwe za amerika gufasha koreya ya ruguru guca kubiri n'ibihano yafatiwe amakungu washington yari yashikirije ibyo bihano ku itariki ya mirongo ibiri na zitatu z'ukwezi kwa kabiri guheze umurwi wa oni ushinzwe gufata ibihano ariko ubushinwa bwaranse icyo cyifuzo cya leta z'ubumwe za amerika ku munsi wa gatanu abadiplomate ba amerika basigura bavuga ko barindiriye ubushinwa kugira butange insiguro y'icyatumye bufata iyo ngingo imbere yo gufata izindi ngingo amakamyo yari atwaye imfashanyo mpuzamakungu ku banyagihugu bugarijwe n'intambara mu buseruko bw'igisagara cya guta ni muri siriya yarasubiye inyuma bivanye n'uko yasubiye inyuma adashikanye ibyo bi- izo mfashanyo zose inyuma y'uko abasirikare ba leta babandanije ibitero by'indege mu bice birimwo abayirwanya ayo makamyo arenga mirongo ine na tandatu yari yahagurutse ava mu gisagara ca duma ku mugoroba w'ejo ku wa mbere yasubiye inyuma rero atabashije gupakurura imfashanyo zose yari atwaye ku bw'umutekano muke abategetsi ba oni batangaje ko abakozi batanga imfashanyo bagarutse ari bazima nizo zari imfashanyo za mbere zari zishitse mu bice biri mu micungararo y'umurwa mukuru damase kuva hagati mu kwezi kwa kabiri igihe ibitero vya leta ya siriya n'uburusiya bitanguriye kubarwanya kubarwanya leta abo perezida bashar al-assad yita ko bakora iterabwoba ishyirahamwe ryishinze guharanira agateka ka zina muntu rifise icyicaro mu bwongereza ryatangaje ko abantu mirongo itandatu n'umunani bishwe kuri uyu wa mbere nyene igihe izo mfashanyo zariko zirashika ibyo bitigiri biciye bishikana ku bantu miro- amajana ndwi na mirongo itandatu bishwe mu ndwi zitatu muri ico gihugu ca siriya imbere yo kurangiza na umudemokrate w'umurepublikane ari muri leta zunze ubumwe za amerika agiye umugambwe w'abarepublikani ugiye kugabanuka inguvu muri sena inyuma yaho senateri tad cohlan yatowe muri leta ya mississippi atangarije ku munsi wa mbere ko agiye gutanga imihoho ku mvo z'amagara
aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti wazitatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no kuri facebook voa radiyo yacu mu ijambo rimwe naho murahasanga amakuru n'ibiganiro byacu amakuru yo mu biyaga bigari mu rwanda minisiteri ishinzwe ibiza ifatanije na croix rouge y'u rwanda batanze imfashanyo z'ibikoresho by'ibanze ku banyeshuri n'imiryango magana atatu yasizwe iheruheru n'ibiza claude ganza munyamagana aratubwira iyi nkuru amazi mu nzu yari afite mu nzu hagati mu nzu yari afite nka metero imwe na- na- na santimetero nka makumyabiri ngewe aho ba- bankuyemo basa n'abanteruye bampereza ikintu cy'igiti noneho bafata nsa n'ukubuka aragenda uyu ni niyitegeka aloyizi w'imyaka mirongo irindwi n'umunani y'amavuko ni umwe mu batuye mu murenge wa nyundo mu karere ka rubavu watubwira uko inzu ye yarengewe n'amazi kubw'amahirwe aza kuyarokoka ntiyamutembana yicaye ku kantu ko hejuru bampereza ikintu cy'igiti noneho bafata nsa n'ukubuka aragenda inzu yawe yarasenyutse burundu iragwa Oya, ntiyaguye ariko iricaye amatafari iri- yicaye neza cyane ubu ntabwo mushobora kwisubira oya oya nta kuyisubiramo kuko barambwiye bati nunasubiramo amatafari yose yacitse yanyenye nujya muri- nanone irakubitamaho i- i- upfa ucumbitse haruguru ya kiyaka n'inzu ni akazu gatoreburira ko ntitugakwiriwemo inkoko yari atunze zigera kuri mirongo itanu n'umunani yaguze mu mafaranga y'ingoboka yahawe muri gahunda ya vup zatembanywe n'amazi Na- n'udufaranga bari barampaye noneho ntuguramo inkoko inkoko zibyara izindi ndakomeza ndazira kugira ngo nzageze hagati ho kwigira zagiye ariwo mugambi nari mfite ubu we- umugambi washize wari umaze kugira inkoko zingahe zari mirongo itanu n'umunani cyakora harogotse esheshatu nazo zapfuye ebyiri zapfuye nimugoroba kubera amazi yazinjiyemo ishuri ry'ubugeni rya nyundo ni rimwe mu yagezweho bikomeye n'ingaruka z'ibibiza amasomo ntarakomeza ndetse n'inzu abanyeshuri b'abahungu bararagamo ziracyuzuye ibyondo bararara mu mashuri yarahasa nk'ayegutse ahatageze amazi abandi bakarara muri atelier cyangwa inyubako abanyeshuri bakoreragamo iby'ubugeni ni ukuvuga abakoresha ibumba ibiti cyangwa amarangi barara mu kivunge abagifite matela baraziraranaho n'abatazifite ingabire karine ni umunyeshuri wo mu mwaka wa gatandatu mu ishami ryo gushushanya nubwo hari amamatera agiye a- abura ariko nyine bamwe bari kugenda nyine bararana kuba ibikuvuye ari byo baduhaye bwa mbere mbere y'amashuka ni uko ari byo im- hano haba imbeho nyinshi cyane n'amakaramu byose nibyo twari twarabuze kuko amazi yatwaye nyine ibikoresho byacu byo muri class kuryama ubu ni ikibazo bashiki bacu bagerageje kudutiza ibiryamirwa ndetse n'ibyo kwifubika kugira ngo tubone uko turyama ubuyobozi bw'iri shuri buvuga ko nubwo butarasesengura neza agaciro k'ibyatwawe n'imvura ariko iby'ibanze bamaze kubarura birimo toni zisaga ebyiri z'ibiribwa binyuranye inkuta zasenyutse burundu kimwe n'imashini zangijwe n'amazi bifite agaciro kasaga miliyoni eshatu z'amafaranga y'u rwanda twanasuye umwe mu batuye ku nkengero z'umugezi wa sebeya mu murenge wa nyundo kuri santere ya nyundo inzu ye ntiyasenyutse ariko yaranahafite ibarizo ibikoresho birimo imashini byangijwe bikomeye n'iyi mvura iyi mashini imwe yari ifite agaciro ka miliyoni eshatu na magana atanu hari indi yari ifite agaciro ka miliyoni ebyiri imbaho zose umugezi warazijyanye mbese byagiye ari byinshi imashini zo kubaza zirahenda cyane mbese ntabwo dushobora kongera gukora vuba imirimo yacu y'ububaji kandi nibyo byari bidutunze nyine mu myaka isaga makumyabiri amaze atuye ku nkengero z'umugezi wa sebeya avuga ko ari ubwa mbere imvura yangije ibintu kuri iki kigero gusa amazi yarazaga akagarukira nka hariya haruguru byarangira bikagenda ariko kugera mu mashini zose n'ubu ngubu niho byatuyobeshye minisitiri jean d'arc de bonheur uyobora minisiteri ifite ibiza mu nshingano yavuze ko hafashwe ingamba zigamije gukingira ibi biza mu buryo burambye hagendewe ku nyungu izakorwa n'inzobere icyakora ngo hari hakenewe ubufasha bw'ibanze ari nabwo bwatanzwe kuri uyu wa mbere ubufasha dutanze bufite agaciro kasaga miliyoni enye n'ibihumbi magana atatu ariko ni ubufasha nyine bw'ibanze nk'uko mwabibonye kuko hagiye byinshi hagiye ibiribwa hagiye ibiryamirwa aya ariko turakomeza ubuvugizi n'izindi nzego kugira ngo haboneke wenda n'ibiribwa n'ibiryamirwa ntabwo ari igikorwa kirangiye nonaha ku bijyanye n'ibiribwa nka hano mu kigo cyangwa no mu baturage iyo bigaragaye ko hari ibyangiritse cyane dukorana na minagiri nk'uko nababwiye ntabwo dukora nka midimari gusa dukorana n'izindi nzego hakagira ibiboneka bakabigezwaho umuryango utabara imbabare croix rouge y'u rwanda nayo yatanze imfashanyo ku miryango magana atatu mu isaga magana cyenda yangirijwe amazu ibikoresho n'ibindi mu mvura yaguye mu mpera z'icyumweru gishize madame murungi angelique ashinzwe imicungire y'ibiza ku rwego rw'igihugu muri croix rouge y'u rwanda ibintu dutanze bifite agaciro gasaga miliyoni cumi n'eshanu z'amafaranga y'u rwanda ni ibikoresho byo mu rugo bigizwe n'ibikoresho byo mu gikoni amasafiriya amasahani ni ibikoresho byo kuryamira bigizwe n'ibiringiti n'imikeka ni ibikoresho by'isuku bigizwe n'amasabune n'amajerekani n'indobo minisiteri ishinzwe ibiza n'ibibazo by'impunzi ivuga ko imvura yaguye kuwa gatandatu w'icyumweru gishize yasenye amazu makumyabiri n'atandatu yangiza ayandi magana cyenda na makumyabiri nane ku buryo hongeye kugwa imvura nyinshi nayo yasenyuka isenya ubwiherero magana abiri na mirongo itanu na bune mu karere ka rubavu naho mu karere ka gicumbi inkuba ikubita nk'ebyiri ivuga ko abasenyewe amazu bazahabwa inkunga y'amabati ariko inabasaba kujya bakomeza ibisenge by'amazu yabo mu gihe bubaka no guteganya ubwirinzi bw'inkuba kugeza ubu imwe mu miryango iracyacumbikiwe n'abaturanyi iyindi nayo yari yatijwe ibyumba by'amashuri yikingamo mu gihe itarabonerwaho kuba claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikisha aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
tugume mu rwanda aho polisi y'igihugu itangaza ko yataye muri yombi abayobozi batandatu b'amatorero akorera mu gihugu ibashinja gukora inama zitemewe n'amategeko asumita kaboyi yakurikiranye iyi nkuru araduha ibisobanuro birambuye nyuma y'aho umujyi wa kigali utangiye ibikorwa byo gufunga insengero bivuga ko zakoraga mu buryo bunyuranije n'amategeko umuvugizi wa polisi y'u rwanda teose badege yatangarije radiyo ijwi rya amerika ko nyuma y'icyo gikorwa cyo gufunga insengero zitujuje ibisabwa baje gutahura ko bamwe mu bayobozi b'amatorero baremye itsinda bagatangira n'inama zitemewe bagamije gutambamira cyangwa kunaniza iyubahirizwa ry'amategeko uyu muvugizi avuga ko polisi y'u rwanda yatangiye iperereza ryo gutahura abari ku isonga ry'ibi bikorwa ndetse no kumenya ibikorwa bigize icyaha bakoze umuvugizi wa polisi y'u rwanda avuga ko bamaze guta muri yombi abagabo batandatu bari basanzwe bayobora amatorero azwi hano mu mujyi wa kigali mu bari ku isonga bafashwe harimo apotre rwanda mura charles uyobora itorero ucc pasiteri nyamurangwa fredi wo mu itorero seripari bishop rugaginosa wo mu itorero abacunguwe ntambara emmanuel wo mu itorero urufatiro rwa kristu pasiteri dura james na shyaka emmanuel umuvugizi wa polisi y'u rwanda avuga ko aba bagabo uko ari batandatu bakurikiranyweho ibyaha birimo gukoresha inama mu buryo bunyuranyije n'amategeko no kurwanya ububasha bw'amategeko umuvugizi wa polisi tewosi badege akaba avuga ko bose uko ari batandatu bari mu maboko y'ubutabera hari hagiye gushira ibyumweru bibiri inzego z'ibanze zitangiye gufunga zimwe mu nsengero zikorera mu mujyi wa kigali bivugwa ko zafunzwe kubera ko zitujuje ibisabwa ubwo yasozaga umwiherero w'abayobozi bakuru wasojwe tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu perezida paul kagame yagarutse ku kibazo cy'amatorero yari amaze iminsi afunzwe mu mujyi wa kigali umukuru w'igihugu nawe yongera kumvikanisha ko aya matorero atafite icyo azanira abaturage uretse akajagari kuvuga ngo ubwo udafite ikikurinda ka kajagari bagushyize n'ako kajagari nta n'icyo kakuzanira enewe none abarije ngo ariko ubundi ayo makiriziya magana arindwi mwagiye gufunga hakorerwamo iki hatangirwamo amazi nicyo nabarije ngo ni za bohorozi ziri aho ni iki ni amaduka ni amafagitori afite icyo akora ni inganda ashwi ntacyo biguha ariko ugomba kuba ubifite nta n'ubwo ufite ikikurinda ingaruka mbi zabyo isi igomba kukubwira ngo ariko komeza ubifite nujya kubihungabanya turavuga ko uburenganzira abantu b'aho ngaho bagira urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere rgb rwari rurerutse gutangaza ko rugiye kuvugurura amategeko agenga amadini n'amatorero mu rwanda kugira ngo icyo bise akajagari kagaragara muri amwe muri ayo matorero gacike iyo urebye n'uburyo itegeko ry'amadini n'amatorero ryari rikoze ubona ni nk'itegeko ryakozwe abantu bibwira ko barikorera abatagatifu bazi ko ari abantu beza gusa nta mpamvu zo gutegereza no guteganya ko hari abazashyiramo ibihato uko kwaguka kw'itegeko biri mu byatumye hari n'abashobora mu buryo bwemewe n'amategeko kuba bagira amatorero ariko batarandikwa kubera ko itegeko rifite igihe ryabahaga ngira ngo ni umwaka bakora mu buryo bwemewe n'amategeko ariko batariyandikisha tukibwira ko kimwe mu byo tuzasaba ari uko nyine ibyo bigira uko bishyirwa ku murongo abantu bakajya bakora mu buryo bwagutse ari uko wa mugani wujuje ibisabwa tukumva bizatugabanyiriza akajagari cyane kuva aho icyo cyemezo cyo guca akajagari mu matorero n'amadini gitangiriye uturere dutatu tugize umujyi wa kigali tumaze gufunga insengero zisaga magana arindwi bivuga ko zitujuje ibisabwa ibi bibaye mu gihe ba nyiri izo nsengero bakomeje gusaba guhabwa igihe ngo bagende bashakisha ibisabwa buhoro buhoro ariko amatorero yabo adafunzwe urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere rgb rutangaza ko rwanditse amadini n'amatorero afite ibyangombwa agera kuri magana arindwi ariko hakaza andi asaga magana arindwi akora atagira ibyangombwa kuko itegeko ririho ubu ryabibaheraga uburenganzira asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu mu burundi ishyirahamwe ryishinze kurwanya urudandazwa rw'abantu n'amabakorerwa abakenyezi riremeza ko abantu barenga magana atanu cyane cyane abakenyezi n'abigeme ari bo badandajwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi mu bihugu bya oman kuwait na arabiya sawudite byinshi kuri iyi nkuru na remo nzimana benshi barata abagabo babo n'abana bakiri batoya bagashima ngo bagiye kurondera ubuzima muri uwo uyu ni umukenyezi wo mu gisagara cya bujumbura yemeza ko aho aherereye muri zone ya buterere komine ntangwa bamwe mu bigeme n'abakenyezi bahurumbira kuja mu gihugu cya oman kurondera ubuzima uyu mukenyezi avuga ko yagerageje kugira agenda kanka yemeza ko ikibabaje ari abatabana bakiri bato bagiye kumererwa nabi muri ibyo bihugu je kenshi narageragejwe ini bujumbura gushika ibwo banyiba amakinga atatu abandi bagore bagatanga ibiturire hariya nyene mwisite mbayemwo muri uwo mani nta buzima buriyo ubuzima babu- baba babusize ino nko muri uwo mani haba hariyo ingeso mbi ubuhumbu cyo usanga nk'umuntu ataye nk'umwana afise nk'imyaka ibiri cyangwa atarakwiza n'umwaka ngo age kurondera ubuzima muri uwo mani urumva nk'icyo ni icyaha cya mbere abakozi mu ishyirahamwe onlct uwe tom frere bemeza ko mu mwaka wa bibiri na cumi n'indwi abarundi amajana atanu na mirongo ibiri n'indwi badandaje mu bihugu bitatu oman kuwait na arabia saudite muri abo hagwiriyemo abakenyezi n'abigeme prime mbarubuke yarongoye iryo shyirahamwe abajijwe ko abajayo bose bashikirwa n'ingorane yemeza ko abo bavugira muri iryo shyirahamwe ari ababa babayeho nabi kuko hari abagira amahirwe yo kuronka ubuzima bwiza mugabo tu- abo turiko turavugira uno munsi nabo bose bagiyeyo bakaba bariko barahura nayo mabi turiko turavuga irudaraza rw'abantu novuga nti gukoresha ibikorwa biruhisha eh, gukurwamwo ibihimba vy'umubiri gushurashuzwamwo ibi- biteye ubwoba bikomeye gufatwa ku- n'ibindi n'ibindi abo nibo turiko turavugira uno munsi kuko nibo batwitura eka mbere n'imiryango yabo iri hano mu burundi itwitura ku munsi ku munsi kiretse abakenyezi uyarongoye onlct yemeza ko abahungu n'abagabo batanguye kugurishwa muri urwo rudandazwa mbarubukeye atubwira ibituma hari abemera gukoreshwa muri urwo rudandazwa ingorane ubundi bwaciyemo igihugu cikukiye bashaka kuduga byatumye mbere n'imico n'imigenzo y'abarundi itituka bigatuma rero umuntu bamubona nk'ibisanzwe harimo rero no kumudandaza ukamengo ni ibintu bisanzwe cyane abarundi benshi kubera batize bari mu kutamenya kaba n'ibintu bijanye ibintu byo guharika yego canke guhemukiranira mu ngo eh, hariho amabi akorerwa abakenyezi indyane z'amatongo hariho ubukene bujanye no kubura akazi rushomaje urwaruka rw'iki gihe usanga kenshi rushaka kwirukangira amatungo n'ingogana n'ingoga tunge bitagoranye kandi mu mwanya muto hari ibyo bita urukundo rwatitutse mu- mu ngo no mu miryango kaba rero n'ibindi by'uko abarundi babwiye ko bagenda hanze i buraya cumi ngo babwiye kugenda mu ijuru Baca ba- bemera ibyo babwiye byose batiriwe baraniyumvira ishyirahamwe onlct uwe tom frere risaba ko hoshirwaho urwego rw'igihugu rujeje kurwanya urwo rudandazwa hamwe n'igihe kidasanzwe cyo gushumbusha abakorerwa ayo mabi iryo shyirahamwe ryemeza ko impinga ikiri ndende kugira urwo rudandazwa rutuzwe mu gihe uwushikanye umuntu agiye kudandaza mu bihugu bibanye by'u Burundi aronswa amafaranga ari hagati y'amajana ndwi n'igihumbi n'amajana atatu y'amadolari y'abanyamerika ukudahana kujya ibiturire gukingira ikibaba abakora urwo rudandazwa no kwihebura kw'abakorerwa ayo mabi akaba arizo zindi ntambamyi zituma urwo rudandazwa rudatuzwa mu burundi nk'uko vyemezwa n'iryo shirahamwe mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu iryo shirahamwe ryashikirije ko abarundi barenga amajana munani ari bo bagurishijwe muri urwo rudandazwa remunzi imana ibujumbura ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ubu noneho irabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
intumwa ya amerika muri nigeria stewart semington yari yifatanyije n'abanyepolitike mirongo ine bazwi cyane muri nigeria hamwe n'umukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abo mu mugambwe w'abarepublika iri mu mfunyapfunyo akaba ari perezida daniel twining mu gutanguza igikorwa gishasha gishyigikiwe n'ikigo cya amerika kijejwe iterambere ku isi usaid icyo gikorwa kigamije gufasha imigambwe kungura ubumenyi mu bijyanye n'intwaro nziza hamwe no gutorera inyishu amatati ya politike icyo gikorwa cya usaid kizoshigwa mu ngiro n'ishyirahamwe iri ryifatanyije n'ishyirahamwe search for common ground kizomara imyaka itanu gikoresha imiliyoni zitanu n'ibice bitanu by'amadolari y'amanyamerika mu gufasha imigambwe muri nigeria kubahiriza ibwirirwa shingiro ryabo ayo mafaranga azokoreshwa kandi mu kwitegurira amatora yimirije kugira azobe mu mutekano ibyo bikorwa bitegekanije kuzofasha abazokwitoza mu matora yimirije guserukira neza abanyagihugu no guteza imbere imigambi ya leta uwo mugambi utegekanya kandi gukomeza imigenderanire hagati y'imigambwe abanywanyi bayo hamwe n'abarongozi bayo abakandida n'abategetsi mu nzego zose uzofasha kandi gukangurira imigwi y'abakunze kurenganywa mu bijyanye na politiki mu gihugu uwo mugambi wa responsive political party program uzokwiragiza amakuru ajanye n'ubumwe ukwihanganirana biciye mu matora kugira hamenyekane kare ibishobora kutagenda neza babitorere umuti hakiri kare hazotorwa umuti ibibazo bijanye n'amatati biciye mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike umukenguzamateka eric madu ike avuga ati ugukorana na iri kuri uyu mugambi imigambwe yacu izotsimbatara ikore neza kandi ishobore gutorera umuti ibibazo abanyepolitike bafise yongeye ko ati ndemeza neza ko inama nshingamateka ya nigeria izokora neza kuri uyu mugambi kugira icyo gikorwa gishimishije kirangurwe
iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika zacu mukomeze munogerwe na radiyo yanyu ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi cy'ikinyarwanda mugire umunsi mwiza murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.